Aisha Buhari relocate to Dubai cities. Insecurity in Aso Villa. A top source told Sahara reporter on Tuesday that the First Lady has now relocated quietly to the UAE for over three months. No one knows when she would return to the country. Nigeria First Lady Mrs. Aisha Buhari has been in Dubai, United Arab Emirates, since September after the wedding of her daughter, Hannah, and has therefore not been involved in any government activity. Hi guys, welcome back to Mama SOJ vlog. How you guys doing? My name is Mama SOJ. If you are new here, you are welcome. And if you are returning subscriber, God bless you as you always come back to watch my video. And if you have not subscribed, what are you waiting for? Subscribe so that you will not miss any of my updates about the celebrities. So guys, let's get into the video hey my people, me we no know where nigeria con dey go again o oh. This one wey be say aisha buhari don gbaga so wey be say she don run comot for nigeria a whole aisha buhari wey be say na buhari wife she don run she don relocate go dubai she say Aso Rock no safe for am o say nigeria no dey safe for her because this dis one wey be say aisha buhari relocate so na be say buhari don't read me say buhari no day again me i no sure say na that man wey did that rock say na real buhari me i no me no think so because before before you go see say aisha buhari the grant interview now nothing nothing nobody hear from aisha buhari now now now they come talk say na news come come as i say aisha buhari don't relocate she don't run go dubai go stay say nigeria no safe dey safe for her na make her run go dubai go stay see if people wey dey abroad dey talk say eh make dem separate nigeria make oduduwa people dey on their own make biafra people dey on their own a lot of people go dey tok say eh, "People wey dey abroad dem dey make mouth make dem come back to nigeria make dem come back to nigeria The one wey dey nigeria dey run on her what make the one wey be say e don manage escape make come run come nigeria say he wan come repair eh, repair nigeria if a old aisha buhari feel fit come on for that nigeria nine people will be say they don already escape Will be say that they live their better life Now one make they come back to nigeria say they won't come make they come repair nigeria if aisha buhari feel wrong, this one not sure say i think una don't learn now On wey na they always they tell people where they are. say come back home come back home o do it together. The one way they they find way in e their way to take Come comot for that place why the one way dey abroad na they talk say make dem come back to nigeria buhari whether you be original be you be fake we no call know the one way. you dey if your wife fit run comot for nigeria say no dey safe to to her na be say wetin call be the nigerian citizen because buhari wife know say every time nine citizen of nigeria na fulani dey permit people up and down upon say aisha buhari get access to a lot of security wey be say dem go protect am wey dem go protect her she still run comot she say she no see e no still dey safe for her she run comot for nigeria she leave di nigeria there for for now she say she no dey safe say she no go fit stay for dat kain country na she run comot for nigeria now she don go there enjoy herself she go the place wey be say she go fit dey safe wey be say she go get rest of mind she go fit sleep good but pipo wey dey abroad and they tell dem say come back home come back home come back to kini make you come back to nigeria When we say if they come back to nigeria make dem come permit dem Now all of us go fit do together. The di person we say na buhari wife e run comot na person wey be say don't manage run comot na na wan make it come back ẹ why the ẹni tẹfẹ why the ẹ ń go ẹni tẹfẹ ṣe eh, léṣe gbogbo nǹkan tí àwọn ẹni tó wà lábúròdù you fi lè ràn ẹ mọ̀ wípé a lot of video tó yẹ wípé èyí tẹ wà ní nàìjíríà ẹ lè ṣe ẹ lè confront ọba àmọ́ àwọn ẹni tó wà lábroad wọ́n lè ṣe fídíò tẹ́ pé wọ́n máa fi bọ́ba wí wọ́n máa fi bá àwọn president wí àwọn bad government wí àmọ́ yìí tẹ́ wà nàìjíríà lè ṣe because wọ́n máa arrest yín ni so tẹ́ bá rí ẹni tó ń jáde síta tó wá ń sọ tó ní wípé àwọn ọba wa wọn ò da wọ́n wọ́n plan pọ̀ pẹ̀lú àwọn government tó yẹ wípé wọ́n ti ta yorùbá síta ẹ yé máa takò wọ́n mọ́ ẹ màmá ní kí àwọn ẹni tó wà lábúrọ̀dì yẹn kó máa bọ̀ ńlé àwọn ẹni tó wà lábúrọ̀dì yẹn nìkan ni wọ́n lè ṣe fídíò tán lè fi bá ọba àwọn náà lè fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì wé bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ̀ wá nàìjíríà tẹ́ bá ṣe fídíò bí ẹ̀kan ẹ̀ méjì tẹ́ bá ṣe fídíò fún ọ̀ní ọ̀fìfì àbí aláàfin ọ̀yọ́ àbí fún buhari wọ́n máa wá gbé yín lé ni bẹ́ẹ̀ ni so àwọn ẹni tó wà ní abroad ẹ fi wọ́n lẹ̀ àwọn yẹn ló lè bá buhari wí àwọn yẹn ló lè bá Ọ̀ní of Ifẹ̀ wí àwọn yẹn ló lè bá Olúwo of Ìwó wí because tẹ́ bá ṣe video fún Olúwo of Ìwó àbí Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n máa wá gbé yín wọ́n máa wá gbé ni àmọ́ Ọ̀ní of Ifẹ̀ wọn ò lè wá gbẹ́ni tó wà England ẹni tó wà l'Amẹ́ríkà wọn ò lè wá gbé nílé so tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹni tó abroad l'abroad ẹyẹ máa takò wọn kó máa bọ̀ nílé because ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà e le sọ̀rọ̀ soke àwọn ẹni tó wà l'abroad nìkan ló ń sọ̀rọ̀ soke so nígbà tí mo gbọ́ ní sí as I hear this news na to say make I come share am with una my people so me na let me know what you na think for the comment section and if you na never subscribe me na subscribe so that you na no go miss any celebrity gist way i dey upload una bye bye till i come on away next time bye guys see you guys in my next video bye guys